muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ni kuwa gatandatu tariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none ariko tu- reka tugihere muri komine buganda ku mutumba wa nyamitanga aho imvura nyinshi yangije amazu arenga mirongo itanu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka
abanyagihugu bo ngaho inyamitanga ku ibarara rya bujumbura cibitoke baraye ntibuca mu ijoro ry'uyu wa gatanu kubera imyuzure iturutse ku mvura nyinshi yabasanze mu mazu ntirampeba auguste wo ngaho inyamitanga ijwi ry'amerika yamusanze yabuze yacira n'ayamira amazi yaraduteye kuva nka saa mbiri saa moya wari rwinshi cyane ntitwaraye turyamye twaramenye inzu uraca mu muryango urabona ingene rwaciye ruseruka hirya twaraye duhagaze kabisa mu byumba byose ni amazi gusa hirya gushika hirya no mu cyumba cyose yaciye aho. urabona ko inzu igomba kutugwako n'abana byose byaratwawe urabona biri hejuru birasanzaye nta kintu na kimwe byose nta kintu na kimwe cyasigaye gifite ubuzima n'umutima umuntu ari y'ubududu cy'agafu byose byaruye mu mazi eka n'abunguruza abantu n'ibintu akazi karahagaze mu ijoro ry'uyu wa gatanu imyuzure ivanze n'umusenyi yazibiye ibarabara rya bujumbura c'ibitoke uno mushoferi yari atwaye ibidandazwa mu gisagara ca bujumbura imodokari yiwe ntiyashoboye kurengana yewe nageze ngaha nsanga imvura ihegeje kugwa nsanga amazi ni menshi ninjiye mu ibarabara imodokari kubera amazi menshi arahuka iyo mu misozi aca azanana n'umusenyi afata imodokari imodoka kirasha disike ambriyaje imodoka ikihagarara ngaho kandi imodokari irimo ibicuruzwa by'abandi irimo amatomate irimo imiceri byose bishaka kononekarira mu modokari Rero icyo twosaba leta nuko yoreba ingorane ziri aho hantu kuko sibwo bwa mbere tuharaye ibubaye ubugira gatatu barebe ukuntu bodushiriraho amabize atwara ayo mazi yorohereze n'abantu bahaba kuko bibonekana yuko n'abantu bahaba umwanya n'umwanya bashobora gutwarwa nta mutorano aloyize batazira kinunda avuga ko ibyo vyama byabashikiye muri ako gace igihe cyose imvura iguye we n'ababanyi biwe bagizwe n'imiryango mirongo itanu bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe bakidogera ishirahamwe sojiya satome ryakoze ibarabara nyamitanga rugombo bakavuga ko abakozi b'iryo shirahamwe bagiye badakoze imigende y'iyo myuzure ica yisesa mu mazu y'abanyagihugu kuri aya mazi yo ngaha haye araturembeza cyane rwose ni ukuvuga uyu mwuzure uzana ngaha haruguru y'ikaburimbi ukaza usanzara utwara imirima ni ukuvuga imirima yose ngaho haruguru amahita- amagitari arenga hafi nka mirongo ibiri yose yatwawe ni ukuvuga ngaha hamaze gushyika aba enjeniyeri barungitswe n'ubushikiranganji butandukanye baza kuraba ngaha aya bavuga ngo bazodukorera ibarabara kugira ngo batange imifurege y'aya mazi kugira ngo barabe ukuntu ba- baterera mu rusizi urabona ko turi hafi ya rusizi aho twarategeye turabura umva rero iyo hageze mu mvura ni ukuvuga amazi abaha ayo mazu ayo mazu yose ubona ari ngaha ayo nta ba- nta na bamwe baryama ni ukuvuga abanyagihugu tuca twa tuza twakoraba ukuntu dusohora ibintu kugira ngo ntihagire abantu batwagwa urongoye zone ndava aharaye hateye iyi myuzure nabo nyine avuga ko ibura ry'imigende itwara ayo mazi ariyo ntandaro y'iyo myuzure yama yateye y'abarongoye na kirutimana gerard arongoye zone ndava abakoze iri barabara hariho amabize batuye kudushiriraho mugabo ntibabaye bakiyashiraho naco gituma dufise iyo ngorane hari hakuzi kazana na haruguru ako kuziro kataratorerwa inzira n'ubu nta gikorwa na kimwe gishobora gushoboka kuri uyu mutumba wa nyamitanga iki kibazo kirazwi no muri leta kirazwi barahazi nibaza ko icyoshoboka ni uko bohashyira amabize kugira ngo ibintu bizo biraronka ukuntu bitwagwa kubera amabize yari ahari ntibabaye bakiyashyira bakoze iri barabara barayafuriye iyo miryango mirongo itanu y'inyamitanga muri komine buganda yiyongereye ku yindi irenga amajana atatu yo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke nayo nyene itagiraho ikika umusaya imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye ku mugoroba w'uyu wa gatatu niyo ntandaro y'ako kangaratete abo banyagihugu bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi barimwo inyamitanga mu ntara c'ibitoke evariste nziko banyanka ijwi rya amerika arakoze cyane evariste nziko banyanka kuri iyi tariki ya makumyabiri umwaka uruzuye perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika arahiriye kuyobora amerika icyakora iyo sabukuru ye ya mbere igeze ibikorwa byinshi bya guverinoma bihagaze ibi ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo abasenateri bananiwe gutora itegeko ku ngengo y'imari ya leta ibi bivuze ko abakozi ba leta bagera hafi ku bihumbi magana inani na mirongo itanu bashobora kutazajya ku kazi guhera ku wa mbere keretse abo basenateri bagize bagize icyo bageraho ikindi ni uko iyi ngengo y'imari ubwo ikibazo nk'iki cyaherukaga kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu leta yatakazaga nibura miliyari esheshatu ku munsi z'amadolari ya amerika imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema reka tubashyireho akazi ki hanyuma tugaruke twakira amatelefoni yanyu
ninde washyira ku ruhande uwo musangira byose urukundo rurakura oh. ukabaho mu munyenga les sois allé par la musique de mon cœur bat pour toi. natinyaga kukwegera naramenya kuzaba byose none dore mpora nidegembya nasanzuri uwo nategereje ahantu hose uzaba uri niho nanjye nzabambarizwa mu bihe bizaza tuzahorana ni ukuri mbona warandemuwe aha aha warandemuwe aha
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo warandemewe y'umuhanzi w'umunyarwandakazi princess eh, priscilla uyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda utuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni dufite abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kutugezaho uko aho batuye byifashe yaba amakuru ahavugwa cyangwa se amakuru tuba twaravuze muri iki cyumweru alexandre wiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ni mu burundi ahagana he mu burundi
ni mu ntara ya muramvya makuru ki muri iyo ntara
Ah, amakuru ni meza kweli nta kibazo kihari hano muri iyo ntara iyi ntara yifashe neza cyane Mm.
yego ariko nagomba mvuge ku kibazo nari navuze ko kuwa kabiri ikinde cyabimukira bazozanwa mu rwanda nabo batamaze gutangura kuzanwaho Mm.
yego nari na- nari nanditse muri komantere kuri facebook ngira ni hoba hariho inyungu u rwanda ruzifitemo ariko nagiye numva yuko u rwanda ruzifitemo inyungu cyane icyo kibazo nibyo twakivuzeho kiravugwa mu bitangazamakuru byinshi ariko kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko nta masezerano irasinyana n'igihugu cya israel kugira ngo abo bimukira batangire kuzanwa mu rwanda
ariko urukuru ko n'iyo nkuru ah, bisha- bashobora kuba bariko barivugavuga kubera bumva umengo bifita n'ibiteye isoni Eh, biravugwa nyine n'ibitangazamakuru natwe twabivuzeho ariko kugeza ubu ah, minisitiri cyangwa se umunyamabanga wa leta mu kiganiro yahaye radiyo ijwi rya amerika ku wa kabiri nyine yatubwiye ko kugeza ubu nta masezerano barasinyana na israeli
ariko ngira barabisemwo eh, gahunda yo kuzaba barasiganira ayo masezerano byo biravugwa cyane bavuga ko ah, buri mwimukira ushobora kuzazanwa mu rwanda ashobora ku- u rwanda rushobora kuzajya rumubonamo hafi ibihumbi bitanu by'amadolari hanyuma nawe mbere y'uko ava muri israheli agahabwa ibihumbi bitatu na magana atanu by'amadolari ibyo ariko nkubwira nibyo nanjye nsoma nibyo twese tubona ku mbuga
yego ariko nagomba ngire ni nyamara bitaraba ntibagombe babyihoze kuko umengo ni bit- biteye isoni kugurisha umuntu nk'uko umengo n'impene canke intama mu isoko navyo, eh, ntibihesha agaciro umuntu yego nibyo birumvikana alexandre ikindi kibazo se aho ngaho na- andi makuru aho ngaho murambya ni ayahe
ahe muramza kubera yifate neza akavura kariho karagwa ni ni neza nta nta kindi gishasha nababwira urakoze cyane alexandre mugire ibihe byiza wikendi nziza
ya twese reka dufate na theogene wiriwe neza alo theogene Halo. Halo.
uranyumva theogene ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ye ariko dufite vincent wiriwe neza
Mwiriwe neza.
urihe vincent
Eh, Ndi hano i Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo.
Mm, makuru ki aho ngaho
Makuru ni meza kabisa turabona bimeze neza nta kavura kaharangwa kabisa ibicu ndabona byuzuye imvura.
ni iki se wifuza gusangiza abumva radiyo ijwi rya amerika muri aka kanya
Oh. Ah, nifuzaga hari ag- intererano nari mfite mu minsi ishize muri iki cyumweru nyine hari amakuru ndimo ndashakisha ku kinyamakuru hano ah, bita igihe mbona ko hano muri ibi bihugu byacu bya east africa ngo hari inama igiye gu- kuba muri ku itariki y'ibanza makumyabiri n'ebyiri ngo baziga ku kibazo kijyanye na no gukoresha ifaranga rimwe nyine muri ibi bihugu byacu nashakaga rero igitekerezo nyine nayo nagize ndavuga nti nyine nari nasomye bavuga ngo perezida museveni nawe ngo azavuga ijambo ariko nkumva nk'umuturage muto muto nyine ah, twebwe cyane cyane icyo bagakwiye kureberaho uburenganzira bwacu twebwe abaturage bato bato ntabwo biba byubahirijwe cyane cyane bareba ku bijyanye n'ubwumvikane n'ibi bihugu kuko kugira ngo ibihugu bikoreshe ifaranga rimwe ni uko ari ibihugu biba byashyize hamwe ah, bikagira ubumwe nyine bikabona gukoresha ifaranga rimwe ndimo ndareba rero nk'igihugu cyacu nk'u rwanda ah, n'u burundi Ah, mu minsi ishize nari ndi i burundi ah, hari ingorane zimwe na zimwe nahahuriye nazo ku bijyanye na politike urabona ko umwuka ntabwo ari mwiza ukongeraho n'ubugande nabwo umwuka ntabwo ari mwiza nkahera ko nibaza rero nti ese baziga gukoresha ifaranga rimwe gute kandi ibi bihugu kandi bidashyize hamwe bigaragara ndibaza rero ko icyakwigwa bwa mbere na mbere cyaba muri iyo nama kugira ngo bashyire hamwe bagarure umutekano twebwe abaturage twamye tugenda tugira imigenderanire myiza u rwanda n'u Burundi tugatanga n'abageni bugande gutyo urabyumva ko hari bene wacu barimo baragurisha amasambu bajya kugwatura abafatiwe i bugande sinzi ayo makuru ngira ngo murayafite Ah, aho rero ndibaza nkavuga nti nshoboye gushyikirana n'umuntu akomeye yagira ijambo muri iyo nama kabisa ntabwo ikibazo cyaba icyo kwiga gukoresha ifaranga rimwe gusa ahubwo bakwiga kugira ngo twebwe abaturage twisanzurane muri ibi bihugu dushyire hamwe nk'uko babyifuza urakoze cyane vensa iyo nkuru ntago twayanditse ntago tunayifiteho amakuru menshi ariko ndibaza ko nkawe wayisomye ugerageje gusobanura neza ah, ibijyanye n'icyo cyemezo cyo gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba ndagushimiye cyane Ah, murakoze namwe
saa nzuri ubona tekereza ahantu hose uzaburi niho radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite kandi emile wiriwe neza
amahoro ya gihwema uri hehe
ubu burundi mu bujumbura ni amahoro i bujumbura
turashima uko biri kose ni byiza cyane Ah, amakuru wifuza nawe kutugezaho ajyanye n'iki uyu munsi
ego muri rusange eh, kungene abakozi bato bato bafashwe ngaha mu burundi bamwe bamwe Mm.
abakozi bamwe bamwe nyene basanzwe bakorera mu bisata by'abigenga nagomba mvuge nk'ibyo nashoboye kubona Mm.
ahantu hamwe hamwe byankozeho kandi byambabaye Mhm.
nyakubahwa munyamakuru umuntu aragira ubuntu akaronka akazi ahantu warindira aho hantu nibyo ugasanga barasinyisha kontra abakozi Mm.
ugasanga nk'umukozi yarakoze imyaka irenga cumi n'itanu no kuri atarasinyisha kontra nk'akarorero noguha Mm.
hari umukozi umwe yunze neza wamazaka n'uwo mu muryango ya- yakora ahantu muri sosiyete imwe arakora imyaka cumi n'itanu iyo myaka irarengana aragera ku mwaka wa cumi n'indwi agafata ingingo yo kubaza ati reka basi ndandikire abayobozi ndababaza igituma n'ukuri batoma kontara kuko mbona abandi baziba ibisubizo bamuhaye bamurungitse muhira uwo mukozi gushyira n'ubu ari muhira yakoze imyaka cumi n'indwi nta kontara n'imwe ntonya twokwita nyine niba ifata kibanza bigeze bamuha ibyo biri no mu mabanki ndazi n'ubundi amaze kugera ku myaka irenga ine ni ukuri muri make ni ibintu na bi- bimbabaze ndiho ndabyumvira Hama na- icyo nosaba Mm.
nogisaba ababijejwe ni ukuri ubugenduzi bwa leta bujyanye n'akazi burabe buze burace mu masosiyete y'abigenga barabukungene abakozi baho bafashwe no kuri n'ibintu biteye isoni n'ibintu bibabaje ubona umuntu ashobora gusaba akandika ikete ubwira arenganurwe mu kumwishyura bakaba bamurungike muhira kuko atategeko rihari rimukingira rero abo bantu cyane cyane ndiko ndatera akamo abantu bo muri leta bagenzura ibisata bya leta ukungene abantu baba ba- bakaye ubuzi bafashwe mu kwimo muzoba mukoze icyo kintu nimwa- mwa- mwebwe nimwa- nimwegera abantu bajejwe akazi muri leta icyo kintu bagikorere ko bagenzura abakozi bato bato mu masosiyete yigenga
Emi- ukungene bafashwe muzoba mukoze emile turagushimiye cyane ah, natwe tuzasaba bagenzi bacu bakorera aho mu burundi icyo kibazo bagerageze ah, kugicukumbura hanyuma natwe wenda rimwe tuzashakisha ababijejwe muri leta batange insiguro kuri ibyo bibazo byabo urakoze cyane
urakoze cyane nawe ndewangira iki kintu no kuri ngama nabyo ndiyibukiriza kuko ni ikintu cyambabaje cyane rwose Ur- birumvikana urakoze cyane ugira umunsi mwiza
nawe ikenda nziza
tuzahorana nukuri mbona warandemuwe aha aha uh, warandemuwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba tumaze icyumweru cyose tubagezaho kuri telefoni turi kumwe na kimenyi wiriwe neza kimenyi uranyumva kimenyi uranyumva kimenyi ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni reka dufate felicien wiriwe neza
yewe mwiriwe uri hehe
mo ndi uganda ahagana he uganda
mo ngiye ni umukongomani barwa mu nkambi bita rwa mwanja hano muri kamwenyu mu uganda eee ndahabona mumeze mute
tumeze neza turi aho turabashimira cyane ku biganiro mutugezaho murakoze cyane Eh, bituma tumenya amakuru ari hirya no hino ari iwacu kongo cyangwa se mu burundi no mu- no ku isi muri rusange turagushimiye usanga urubyiruko nka cyangwa se abakongomani tuba hano uganda twifuzaga ko mwazadusura nimba bishoboka tukajyana ikiganiro turi hamwe abantu batanga ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima turimo cyangwa se n'ibibera eh, hakurya iwacu muri congo icyo cyifuzo cyane dufite cyane kuko tugenda tubona cyane mu ibanda mu burundi cyane cyane mu burundi niho nkunze kubona ibiganiro byanyu biba byibanze sinzi nimba natwe mwazadusura tukagirana ibiganiro birambuye felisiye uh, telefoni zawe turaza kuzibika hanyuma tuzagushake kuko naho mu gihugu cya uganda tujya tuhaza ndetse ubwanjye mu kwezi kwa munani nari mpari naje gusura inkambi ya nakivale mu- mu- muri leta ya uganda ubwo ubutaha namwe tuzabashaka hanyuma se u- ubu- ubusanzwe ubuzima- ubuzima bumeze gute aho ngaho mu- eh, rwa mwanje aho muri
Bo, ubusanzwe muri aya mezi turi mu buzima bari bwiza ibigori abantu bahinze imyaka yabo ibigori babyeze barimo gusarura bagurisha nubwo amasoko aba adahagaze neza kuko buri wese aba abe abifite ariko muri rusange ubuzima ni bwiza abantu bameze neza mbese nta nzara ihari icyari mu izuba gusa ariko buri umwe wese umucanga afite ah, igihumbi ku mufuka mbese urebye muri aya mezi ubuzima aba ari bwiza nta kibazo muri rusange hanyuma se iyo nkambi ya rwamwanja ifite impunzi zingana zite
ngira ngo eh, nko mu minsi ishize niho bahagaritse kuzanamo impunzi zirimo kuza ubu ngubu barazitwara ahitwa cyaka bavuga ko bishobora kuba igeze nko mu bihumbi bigera muri mirongo inani aho ngaho mutuye harimo ibihumbi hafi mirongo inani
Eh, ibihumbi mirongo inani kuko ubuyobozi bwa leta bushinzwe ibijyanye n'impunzi ishami ryo bita rya opm bavuga ko nibagera kuri uwo mubare bazafunga kandi bamaze nk'ukwezi bafunze ariko uko uzi imibare igenda ihari ba- bagaragaza ko harimo ibihumbi mirongo inani birenga hanyuma se ah, ah, ah, ah, abo- ah, izo mpunzi zi- zi- ziba zaravuye mu bihe bihugu ko nagiye nka na kivale mpasanga impunzi zituruka mu bihugu hafi cumi na bibiri
Eh, ah, ah, hano cyane cyane urebye ni abakongomani ni twe turimo benshi abandi ni a- abantu harimo nk'abasudani batarenze nka cumi na batanu dufitemo abarundi nabo batari benshi cyane ariko urebye mirongo icyenda n'icyenda n'ibice byose ku ijana na kuko yari ni inkambi nshyashya ni abakongomani inkambi nshya y'abakongomani ya- yahabaye kuva bibiri na cumi na kabiri igihe cya cya cya emuventura niyo nkambi yatangiye ntabwo bari abavanga cyane mirongo icyenda n'icyenda n'ibice bingahe ku ijana byose usanga ni abakongomani pire uretse abasudani baba baravuye muri ziriya nkambi zabo za za moyo kubera ibibazo by'umutekano n'abarundi bakeya ariko mirongo icyenda n'icyenda ku ijana usanga ni abakongomani gusa hanyuma se abo bo- abo bakongomani bose ni ni abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa se baravanze
baravanze harimo abaje kubwo ba- bo mu maj- hari abava muri noro kivu hari abava muri side kivu hari abava za rubumbashi ndetse dufitemo n'abavuye kinshasa bose baravanze twitaye ku gace bakomokamo baravanze Mm. hanyuma se nk'ibibazo ahanini ah, muhura nabyo aho ngaho ah, muri iyo nkambi ya rwamwanja musanga mwihariye ah, izindi mpunzi zidahura nabyo ni ni nk'ibihe
No, uretse nko kuba wenda tuba duhinduye kirima usanga haba nka malariya nyinshi cyane ku bantu bavuye nko muri noro kivu Oh, ugasanga ubuzima bubagora kuko uburwayi cyane haba malariya nyinshi cyane nicyo kibazo wa- ubona n'abantu bakunda guhura nacyo ku buryo n'abandi bituma basubirayo kubw'iyo mpamvu ariko ibyo kurya birahaba ubuzima mbese burahari abashaka kujya kampala ni hafi cyane barakora n'abashaka gusubira kongo kandi baba bafite nk'imiryango basize cyangwa imitungo basizeyo bara- ba- aborohe- baragenda bakageraho bakagira icyo bakora muri rusange nta bibazo byinshi bihaba uretse icyo kibazo cy'uburwayi cyangwa ikibazo cy'izuba ryinshi rimwe na rimwe biva nka muri uku kwezi tugiye kugeramo kwa gatatu kwa kane bigatuma nk'imyaka yuma ntiyere ariko muri rusange ikibazo gihangayikisha abantu kurusha ibindi ni ni ikibazo cy'indwara ya malariya ihabonekanye ku bwinshi felisiye eh, ndagushimiye cyane kandi nk'uko nabikubwiye telefoni zawe turazibika hanyuma tuzakuvugisha um, igihe tu- tuzaba dufite umugambi wo kuza gusura iyo nkambi yanyu kandi udusuhurize abantu bose bavuga ikinyarwanda n'ikirundi bumva radiyo ijwi ry'amerika muri iyo nkambi ya rwamwanja urakoze cyane
namwe murakoze cyane umugoroba mwiza
mutima ridima mbwira impamvu nimuye tuma ndamuheba mutima rudima nanjye nkubwire igihumbi zituma nta muheba n'ibisazi ye n'ibisazi sinahura impamvu yamfiriye nta namuzi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite wili wiriwe neza
mwiriwe cyane uri he
ndi mu gihugu cya zambia zambia ni amahoro
ni amahoro n'ukuri uri mu wuhe mujyi
mu mujyi wa rusaka Eh,
ego makuru ki aho ngaho
amakuru ni meza Mm.
keretse gusa huko indwara ya korera yari igize igihe ifashe nabi abanyagihugu ariko ubu turashima imana ko bimeze neza korera mu mujyi hagati
ego
hari impamvu bavuga ishobora kuba yarabaye intandaro yayo
ego baravuga yuko yoba ari imicafu myinshi yari yabaye mu gisagara ariko ubutegetsi bwaho bwakomeje busibura imicafu yari ihari ubu rero ikiza cya cya korera cyagabanutse ko baratanze n'inshanjo ku bantu bose ba- batuye mu mu- mujyi wa rusaka Eh, ye- hari abapfuye
oya ntabwo hari abapfuye Mm.
babigwanije hakiri kare bakimaze kubona ibimenyetso byayo Mm.
Mm.
nta bindi bishyashya aho ngaho rusaka
Ah, i- nta bindi bishasha bihari Mm. Wiri, wiri turagushimiye cyane aho ngaho i Rusaka keretse niba hari ikindi wifuza kuvuga
Oh, je nanjye nashaka kuvuga ku, ku makuru mwavuze muri ino ndwi Mm.
ku, ku bijyanye ni- n'iduga ry'igitoro mu gihugu cy'u Burundi yego
ego urumva ibintu biragoye kabisa hari igihe usanga igitoro kiduga mugabo ni gake bavuga ati igitoro naco ca- camanutse ati igitoro kiragiye hasi kugira ngo umunyagihugu nawe ashobore koroherwa mu kugura igitoro Mm.
ibyo nabyo usanga rero bigoye kumenya igituma ikindi kibazo ni uko ngo nubwo ah, cyaduza ariko no kukibona ntibyoroshye
yego ibyo nabyo tut- tut- duhita twi- twiyumvira yuko twibaza abambe yuko igituma kitaboneka soho byoba ari biki mbega ni imodoka zabuze zikizana cyangwa n'amakampani yakibuze Mm. hari rimwe na rimwe iyo tuvuganye ah, n'abashinzwe kuzana icyo gitoro bavuga ko habaye ikena ry'ifaranga ry'agaciro
Aje urumva ibyo bintu n'ukuri biratugora gutahura kuko nta ushobora kuvuga ko ari amakampani ya- yabuze igitoro kandi nta sinzi uwo u- ikintu umuntu yoshobora kuvuga cyo ari cyo gituma ubukene bw'igitoro mu burundi buguma bwiyongera
wiri mu mujyi wa rusaka mu gihugu cya zambia ah, ndagushimiye cyane kuba ugize ibitekerezo utugezaho kandi ugire wikendi nziza wowe n'umuryango wawe
namwebwe murakoze cyane
mfashe ukuboko yeah all things work together for my good ibyo mbako byose ntacyo hinduriye nje mood ukuna nkunda n'ibisazi birantwenza birandenga umengo ni muvi oh nta rukundo rungana no gupfira uwo wakunze yarafise byose nta na kimwe yarabuze asiga byose aza kwisi mpara umubiri asa natwe kubw'urukundo rurenze uh, sinzi icyo yabonye muri je vuga kuvanga indanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko wiyizi ibyo utarabona nibyo bizazi yaranzuye ndi muzima nyuzuza ubwiwe bwiza je sigitinya ikiza naho hoba mu mwiza urukundo rwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro by'akazoza oh ni yesu mvuga nta wundi niwe yatumye gn aririmba sinkiri wa wundi amfashe neza aruhura umutima wanje wunguwe neza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite thierry wiriwe neza thierry ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko mu kanya turagaruka twakira abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Look looking so fresh and we're spending the bands. She na pounds on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. See me and my guys, see how we fresh out, you know, you know, you know. And I say tonight a little wish and for sure, for sure, for sure. for sure.
It's a black bottle thing when we rolling. Hold your girls cause we coming. They chatting with mans like them know we. About a week ago she was falling. See how the girl them feel up doom. See how the men them switch up the bad now. Bad man one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Looking so fresh and we're spending the bands. She na pounds on a dollar.
Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes.
And we them boys we controlling, trolling. Nothing can stop me balling. Hey, I put in too much work to be darling. That's why tonight we going up. DJ turn up the dance floor. As I drink shots and finish, let them bring more. It's a short situation. We celebrate life tonight. Oh yeah.
See how the girl them fill up the room. See how the men them switch up the bad now.
Bad man one time, rude girl two.
We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Looking so fresh and we're spending the bands. She na pounds on a dollar.
Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. Tonight we rock, it's going down, yeah. Tonight is young, we getting started. All of the girls, all of the man, them turn it up to the break of the dawn, yeah. We roll up, we light up. The girls, them are loving the link up. We roll up, we light up. The girls, them are loving the link up. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes.
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye ndetse mujye n'icyo muvuga ku makuru tuba twamaze icyumweru cyose hafi tubagezaho mu kanya rero turagaruka twakira telefoni zanyu
And we them boys we controlling, trolling. Nothing can stop me balling. Hey, I put in too much work to be darling. That's why tonight we going up. DJ turn up the dance floor. As I drink shots and finish, man, and bring more. It's a short situation. We celebrate life tonight. Oh yeah.
See how the girl them fill up the room. See how the men them switch up the bad now. Bad man one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a
I don't wanna waste your time on fancy cars. My life is surreal, don't you think so? Si no cambiaré yo nada, nada. Zagerake zangu hidonfitela nonyemerera nzagukunda pe Be my lover, be my honey, be my everything. Nuhakane turiyongozeho nyashira numva ubona mu nzozi amakaboko Oh baby you got it Oh baby you got it Oh baby you got it You got it Baby, baby, nuga ninyenda hari n'iminsi yaba mibi yenda hari nukuri nukuri ntacyo nakwima keretse keretse ntagifite be mbikuyaka umutima nagutuma nijima niyo mpamvu izatuma nzahora muzirikana niyo najya farawe farawe ntago nakwibagirwa
quiet. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Uh, You got it.
Ahuba nzaba nzaba nzaba nzaba nzakira nzakira nzakira nzakira cyose uzacakira uzambona igihe uzaba uri mu byago nzatabara You know I am your fan I am your fan You know I can be your man You can be my wife Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Uh, You got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Uh, You got it.
nicokuba ku mutima wawe twigumanire
yo mwubatsi w'igitangaza igikorwa mfise
nicokuba ku mutima wawe ndawubungabunge nguhoza amarira maze nkuryohere umutima w'umutima reka mbishyira ahagaragara kuko gukunda ari igikorwa nawe kuganza no kukurinda icyo cyose cyo kubaza kuko ndi nk'inzo y'umutima wawe nkomeze kugesha ubuzima bwawe turi kumwe kuzigera wumva kuri wenyine nkubera urukundo utari bwigere ubamo tigumanire
umwubatsi w'igitangaza igikorwa mfise
nicokuba ku mutima wawe twigumanire
yo mwubatsi w'igitangaza igikorwa mfise
nicokuba ku mutima wawe ndawubungabunge nguhoza amarira maze nkuryohere umutima w'umutima nubatse ku mushinge ngo urukundo ruhebuje nibera mu byishimo byawe nkamana akanyamuneza ubu ndi umunyamahoro ndi umwubatsi w'umutima wawe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi nk'uko nabibabwiye ari umunsi tuba twabahariye kugira ngo ah, tuganire mutugezeho amakuru y'aho mutuye ariko ikigaragara ni uko twakomeje kugira ikibazo cya tekinike amatelefoni yacu arimo kugorana kunyuramo ariko turakomeza tugerageza
twigumanire
umwubatsi w'igitangaza igikorwa mfise
nicokuba ku mutima wawe ndawubungabunge nguhoza amarira maze nkuryohere umutima w'umutima
yamata nakabuki naguseseraniye kwizoba biriyo n'amarira n'agahinda uko uzobaho niko uzobaho tuzokwibera muri yayayaya muri sheshesheri muri pupupupu cyenda umwubatsi nawe uri inyubako twigumanire
umwubatsi w'igitangaza igikorwa mfise
nico kuba ku mutima wawe twigumanire
pimp the sound loud.
Boy, I know they lie, but I fit to lie for you. Boy, I know they fight, but I fit to fight for you. Go the extra mile, make sure say I satisfy you.
And I will love you in the morning and in the day. I will love you all night.
Songa, songa, songa, songa, songa, yeah. Nako kachwa, kachwa, kachwa, kachwa, kachwa, yeah. Come give me love, oh baby. Now you the way I want to, baby. Your love will give me fever, baby. Muna gigebe, oh baby. Wow, don't songa, sukoka te. Spin is killing. I can't let you go. No, no, no, no. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha.
umukobwa nkanjye wabikura he ntawagukunda ko ngiye gukunda umukobwa nkanjye wabikura he bikura he Come give me love, oh baby. And you the way I want to, baby. Your love will give me fever, baby. Una gigebe, oh baby. Wow, don't songa, sukoka te. Pain is killing. I can't let you go. No, no, no, no. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha.
Ipwele mu- umukobwa nkanjye wabikura he ntawagukunda ko ngiye gukunda umukobwa nkanjye wabikura he bikura he bikura he Boy, I know you got me in a one chance. I know you feel I'm not of importance. Cause I fell in love in an instant. An instant. An instant. Wow, don't songa. Sukoka te. Pain is killing. I can't let you go. No, no, no, no. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Ipwele mkuranicha. Come give me love, oh baby. Now you the way I want to, baby. Your love will give me fever, baby. Una gigebe, oh baby.
iyo ni indirimbo uranyica y'umuhanzi w'umunyarwandakazi neza ikaba itugejeje ku isa kumi n'iminota mirongo ine n'itatu i kigali mu rwanda saa tatu n'iminota mirongo ine n'itatu hano i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni turi kumwe na miss uwase raisa vanessa uyu yabaye igisonga cya mbere cya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu miss uwase mwiriwe neza kigali bite
biragenda tumeze neza imvura iragwa imvura iragwa
Mm, wabaye igisonga cya mbere mu cya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Ah, mu rwanda amakuru atugeraho ni uko batangije ibikorwa byo gushakisha nyampinga w'u rwanda w'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Ah, nkawe wabinyuzemo ah, hakorwa iki haba iki
eh, mu bikorwa byo gutora nyampinga harabanza hakaba auditions ariyo manondora ya y'ibanze eh, akabera muri buri ntara n'umujyi wa kigali ari byo ubu ngubu birimo kuba hanyuma nyuma hakabaho pre-selection yo gutora cumi na batanu bazajya muri mu mwiherero cyangwa bootcamp
muri izo dishoni se zikorwa mwiki baba bazi iki mwitegura gute n'iki kiba kirimo gukorwa
auditions urebye ni ukureba ko umuntu yujuje ibintu byose basaba eh, nk'imyaka uburebure eh, beauty cyangwa se ubwiza bw'inyuma Um, bakareba na ba-
miss vanessa ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko turakomeza tugerageze nagaruka ku murongo dukomeze icyo kiganiro kuko nifuza ko haba cyangwa se yagira inama abandi bakobwa barimo guhatanira kuzaba nyampinga w'u rwanda muri uyu mwaka ibikorwa bya- by'amajonjora bikaba byatangiye mu ntara zitandukanye ndetse n'umujyi wa kigali mu kanya turagaruka nitumubona kuri telefoni hanyuma dukomeze
ngukunda bidasanzwe kuko wampinduye mushyashya iye na mama aragukunda iye sinari nzi gukundana mbere y'ukuza ntagushidikanya ntawagusimbura wijeje urukundo rutavangiye njye narakubonye sinakwemera kugenda uri ubuhungiro bwanjye ndabaye uru rukundo ufite ukukunda mu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu kanya twari dufite miss uwase raisa vanessa wabaye igisonga cya mbere cya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atubwira bimwe mu byo banyuramo kugira ngo ah, umuntu ashobore kwitwa nyampinga w'u rwanda Ah, vanessa wari utangiye kumbwira ibyo banyuramo yo muri muri izo edu- auditions Ah, wakomeza
Ego, um, eh, rero nazi kubabwira ko baba bareba ubwiza bw'umuntu inyuma eh, cyangwa se icyo nakwita beauty mu cyongereza hanyuma eh, mu bibazo babaza haba harimo kureba ko umuntu abasha gusubiza muri public ko umuntu ajijutse azi azi um, ibi- ibi- ibigezweho politikali ibigezweho mu muco za kirazira eh, bashaka no kureba ko umuntu ashobora kwituma mu mu rurimi rw'amahanga neza mu gihe yaba abasha guhagararira igihugu eh, mu mahanga mu makompetisiyo yo hanze Mm.
urebye urugero bareba muri odishoni za mbere hanyuma se ah, nk'inama wagira ah, abo bakobwa barimo guhatanira kuzaba ba nyampinga b'u rwanda ni ni nk'iyihe nkawe w'umuntu wabinyuzemo ukageraho uba igisonga cya mbere wari hafi kuba nyampinga mu by'ukuri
Eh, inama nabagira ni uku- ni ukwigirira icyizere wakwigira udafite confidence niho ibintu byose bipfira so that's the basic uh, the basic uh, thing baba bakeneye kugira ngo ba- ba- ba- ba- bacemo cyangwa se ba- ba- batsinde ama- amajonjora ya mbere mu kwigirira icyizere akagenda afite confidence niyo nama nabagira Mm. Ha- ibisigaye byose biba ari ibintu umuntu asangana icyo wakuyemo ni iki wowe kujya muri ayo marushanwa
Eh, kujya muri aya marushanwa ikintu nakuyemo eh, cyananshimishije urebye nanashakaga cyane ni ukuba ni ukuba ni uku- ni ukugira ijwi ribasha kugera ahantu hose ikintu umuntu avuze kikamenyekana inama umuntu agiriye abantu nk'uku nguku cyangwa se ikintu wifuje ko gihinduka muri sosayeti biroroha cyane kukivuga uri umuntu uzwi ufite egisipoje nk'iyo wakuye muri mu marushanwa ya misi rwanda so ntabwo nta- ntabwo nkenera mbese ibintu cyangwa se abantu benshi kugira ngo mbashe kugeza igitekerezo cyanjye cyangwa se inama zanjye cyangwa se icyinvuye ku mutima ku banyarwanda n'abandi bantu bose Eh, nicyo kintu nakuyemo nabonye cya- cyangiriye akamaro cyane E, kugira uwo mwanya kugira ubuvugizi ubuvugiro ah, ni nabyo abantu benshi bagiye bagarukaho cyane kuko usa nk'aho ah, ukoresha iyo platform wahawe kugira ngo uvuge byaba ibitagenda cya- cyangwa se ibigenda hari n'abagerageje kukunenga bavuga ngo hari ukuntu wibasira abandi ba nyampinga bagenzi bawe
Eh, ntabwo ari ukubibasira bityo mbagamije ni ukugira ngo amakosa aba yabayemo ahindurwe Eh, nk'urugero wenda gutwara umunyampinga udafite utujuje ibintu byose cyangwa se abyujuje ariko afi- adafite adafite wenda nk'ubufasha buhagije for example nko mu translator cyangwa se nk'ibindi bintu bigiye bikenewe Eh, njye mba mbivuga kugira ngo babihindure ubutaha n'ayo makosa atazabaho ntabwo ari ukubibasira ni ukubafasha kuko eh, aramutse asebye n'igihugu aba asebya n'umuryango we n'abantu be
Miss Va- Miss Vanessa andi makuru angeraho ni uko watoranijwe ah, mu bantu bahatanira ibyo bita audition the godfather east africa watubwira muri makeya ibi ni ibiki
Eh, good father east africa ni irushanwa rimeze nka big brother africa Mm.
ritegurwa n'abantu bamwe eh,
Miss Vanessa uranyumva Vanessa nanone ndibaza ko dushobora kuba ah, tumubuze kuri telefoni ariko nagaruka ah, nifuzaga ko atubwira ibijyanye na The Godfather East Africa ah, akaba yaratoranyijwe mu bantu bashobora kuzitabira ibyo bintu mu kanya turagaruka iyi ndirimbo murimo kumva ni indirimbo ya- y'umuhanzi w'umunyarwanda King James ariko kuba waza nawe utazi ko nafashwe kanga usasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutamvangiye inge narakubonye sinakwemera kugenda uri ubuhungiro bwanjye mbabaye uru rukundo ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo Oh, hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe ah nkumva nkunzwe hari ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema Ah, twarimo tuganira na miss vanessa wari urimo ugerageza gusobanura ibijyanye n'izo audition nsha mugiye kujyamo Ah, watubwira ibyo ari byo
eh, nari ndimo mbasobanurira ko ari irushanwa rimeze nk'iryitwa big brother africa Eh, rinategurwa n'abantu bamwe n'abategura iyo big brother africa n'abategura big brother usa na big brother ku isi yose gusa bashatse kurihindura iri zina eh, ariko ibisigayemo byose ni bimwe Eh, basically ni mu gushyira abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye eh, bya east africa mu nzu imwe bakabamo amezi atatu eh, barebwa na, na public eh, ku mateleviziyo mu kabana bakareba ko uzi kubana n'abantu uzi ku- ku- kuva akamenya amacalenges cyangwa se ibibazo cyangwa amakompetishoni aba arimo hanyuma umuntu uba uzabasha kugumamo public cyangwa se abamureba bamuvotinga kugeza ku munsi wa nyuma eh, akamaramo ayo mezi atatu yose akaba ariwe utsindira amafaranga n'ibindi bihembo bitandukanye Mm. hanyuma se ni iki ni iki cyatumye ufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ah, reka niyandikishe nanjye ngerageze amahirwe yanjye yo kwinjira mu- mu- muri icyo gikorwa
Eh, ikintu cyatumye nshaka kujyamo ni uko kuva kera nakundaga big brother nari umus- nari umufana wa big brother usibye na big brother africa na- na big brother zandi zose nazirebaga kuva kera narabishatse cyane usibye ko eh, naho ni nka Miss Rwanda ni platform ituma ubasha kugira exposure kugira ngo eh, ijwi ryawe rikomeze rikomeze ri- usibye no mu rwanda rikomeze risakare n'ahandi hose um, yeah, from then you could be able to change the world by um, spreading messages eh, no kwereka abantu the real you uwo uri we bakakumenya bitandukanye n'uko baba bakumva cyangwa se baba baragufashe ni ikintu cyo cyatumye nshaka kujyamo icyo usaba abakunzi bawe ni iki
icyo nsaba abakunzi banjye ni ukunshyigikira ba- bantora Mm.
Eh, ndaza gushyira ku mbuga nkoranyambaga link y'aho bashobora kuntorera n'iby'amahirwe ntabasha no kugeramo bazakomeze bantore kandi ni byiza ko bakomeza no kundeba usibye kuntora gusa bandebe ku mativi yabo kugira ngo ya kugira ngo ba- babone dorimi babone eh, itandukaniro ry'uwundi we n'uwo batekereza ko nari we Mm. Miss Uwase Raisa Vanessa wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo tuganire kandi nkwifurije amahirwe ah, muri ibyo bikorwa bitandukanye urimo urakoze cyane
murakoze cyane
Everybody knows they hit me down, baba, down, baba. And I know you wanna touch my thing. Hey, I say, Roja, Roja, get a kundunda, baby. I say, Roja, 'cause I'm the same mama. Get a kundunda, I say, Roja, Roja, na wundu kukunda. I say, Roja, 'cause I'm the same mama. Kuyakalenda. Mr. Biggie Money. Show me love with your biggie money. With your busy body. You do that talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get a kundunda. I say, Roja, cause I'm the same mama. Get a kundunda. I say, Roja. Roja, na wundu kukunda. I say Roja, 'cause I be saying mama, uyakalenda. Abakobwa bose bazi gusenga abakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go me i want gucci gucci i feel all empty galaxy Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo ni umuhanzi neza mu ndirimbo ye slay mama akaba ari naho dusoreje ikiganiro muri isanga cya none nshimire mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro mbashimire kubw'ibitekerezo byanyu nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya mbere
zaje tembe cyangwa se z'imitoma
Hey, yo, Bernard! It's been a long time. havuzwe byinshi pepa active yeah man let's go hari igihe isi tuyita mbi nyamara abayiriho ni twe babi bashiki bacu bo batugoreweho tutabakobwa gutya bameze batya bukarinda bucya Mm, nyamara natwe si shyashya ibibazo byabo ntibyizana baradukunda bo bakabigwamo oh my god forgive us oh my god forgive us oh my god forgive us forgive us forgive us
zaje tembe cyangwa se z'imitoma ibyo mubwira byose yabiciyemo ubakorana na pepa nibura umusore heba uzarekura pepa pepa pepa agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana pepa agenda agendana agendana ubu pesa hela niwo mutima ububaka bahumva bubahuka n'abanyura ibyo bimenye ntabwo bazicwa n'agahinda ngo banicwe n'inzara rekura hela niba atari ibyo uraheba niko bimera kuko nitwe tubibatera
Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Forgive us. Forgive us.
voa